ijwi ry'amerika mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti zacu muri kumwe na fide niyo ngabo na thomas kamirindi
abanyeshuri bose hamwe harimo n'abagira birukanwe uyu munsi bari kuri aeroport bose hamwe baragera ku banyeshuri icyenda uyu ni ambasaderi joel mumbabarire joel nkurabagaya uhagarariye uburundi mu gihugu cya turukiya ni mu kanya mu makuru ku karere k'ibiyaga bigari amakuru ku karere k'ibiyaga bigari arimo kandi n'itora ry'abadepite bashya bazahagararira u rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba eyase n'inama y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango ejo i dar es salaam muri tanzania
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump aratangura urugendo mu mahanga n'umunsi wa gatanu muri urwo rugendo azogendera ibihugu vya arabiya saudite israel na vaticano siriya yiyamirije igitero c'inteko ziyobowe na leta zunze ubumwe za amerika ku kirindiro c'igisirikare ca leta leta ya sudani itangaza ko perezida omar al bashir yahisemwo kutaja mu nama perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ategekanya kuba arimwo mu gisagara ca riyad aya makuru hamwe n'ayandi makuru tubafitiye turayagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump aratangura urugendo mu mahanga no musi wa gatanu muri urwo rugendo azogendera ibihugu vya arabia saudite israel na vaticano bitegekanijwe ko perezida trump yavugiye ku mugaragaro ko atacizira afitiye abayisilamu ashikiriza ijambo ku idini rya kiisilamu umurwi w'abayobozi b'iryo dini inyuma y'urugendo mu gihugu cya israel perezida trump azogendera kandi vaticano aho azobonana na papa francisco yatangaje ko atakintu na kimwe azomuvuga ko imbere y'uko babonana mu nyuma yaho perezida trump azoja mu gihugu c'ububirigi aho azobonana n'abategetsi b'ibihugu bigize ishirahamwe ryo kwivuna amaso ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan ku mugwa mukuru w'ububirigi bruxelles imbere y'uko arangiza urugendo rwiwe mu gisagara ca taormina aho ni kw'izinga rya sicile mu gihugu c'ubutaliyano mu nama y'umugwi w'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi muri irani abaturage miliyoni mirongo itanu n'esheshatu biriwe mu matora ya perezida wa repubulika ibiro by'itora byari birenze ibihumbi mirongo itandatu mu gihugu cyose birafunga mu kanya saa yine y'ijoro muri irani biraba ari saa moya n'igice ku isaha yo mu rwanda no mu burundi bwa mbere bongereye igihe cyo gutoraho amasaha abiri baza kongeraho andi abiri kubera abantu benshi cyane bagiye gutora bitinze perezida hassan ruhani arashaka manda ya kabiri kandi ni nayo ya nyuma y'imyaka ine yarahanganye n'abandi bakandida bane bose banenze politiki ye mu by'ubukungu n'amasezerano yagiranye n'ibihugu by'ibihangange bitandatu birimo leta zunze ubumwe za amerika kuri gahunda ya nucleaire ya irani mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kandida Ibrahim Raisi uhabwa amahirwe ku mwanya wa kabiri inyuma ya Rohani agaya ayo masezerano avuga ko yananiwe gukuraho ibihano byose byose by'umwihariko ibyafatiwe amabanki n'ibigo by'imari bya Irani habuze umukandida wuzuza amajwi y'ubwiganze arenga mirongo itanu ku ijana babiri ba mbere bazakiranurwa n'icyiciro cya kabiri ku wa gatanu w'icyumweru gitaha perezida wa repubulika ya Irani siwe mukuru w'igihugu hejuru ye hari umuyobozi w'ikirenga ayatola ari kameneyi ushobora no kuba yamukuraho
radiyo ijwi rya amerika i washington dc igihugu cya siriya ciyamirije igitero c'inteko ziyobowe na leta zunze ubumwe za amerika ku kirindiro c'igisirikare ca leta abategetsi ba leta ya siriya bavuga ko ico gitero cahitanye abantu batari bake kironona ibitari bike abategetsi ba siriya batangaje ko ibitero vy'indege z'igisirikare vyabaye uno munsi wa gatanu hafi y'urubibe n'igihugu ca yorodaniya biriko bigeramira utwigoro tw'igisirikare ca siriya n'abo bicuditse mu rugamba rwo kurwanya leta ya kiisilamu uburusiya bucuditse bikomeye na leta ya siriya bwavuze ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na amerika ku kirindiro cy'igisirikare cya leta ya siriya atawo bisabirako ku munsi wa kane abategetsi ba leta ya amerika bamenyesheje ko indege z'ingwano z'urunani ruyobowe ziyoboye zagize ibitero ku nteko zishyigikiye leta ya siriya zariko zishyira ibirindiro hafi kandi y'igisirikare aho inteko zidasanzwe za amerika ziriko zimenyereza abagwanyi b'abanyasiriya inteko zishyigikiye leta ya siriya eh, zari ku birometero mirongo ibiri na bitanu umuntu avuye mu ikambi y'igisirikare y'ahitwa al tanf aho inteko zidasanzwe za amerika ziriko zimenyereza abagwanyi b'abanyasiriya igihe zategwa n'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na amerika
umushinjacyaha mukuru w'igihugu cya suwede maria nay yatangaje ko atagikurikiranye julian assange ku byaha byo gufata abagore ku ngufu amaze imyaka irindwi amaze imyaka irindwi amurega bityo impapuro mpuzamahanga zo mu burayi zo gufata assange zavuyeho kubera ko uburyo bwose bwo kumukoraho anketi bwananiranye nk'uko madamu nayi yabitangaje julian assange ni wa munya australia washinze wikileaks kubera gutinya gutabwa muri, gutabwa muri yombi assange amaze imyaka itanu yarahungiye muri ambasade y'igihugu cya equateur i londres mu bwongereza cyane cyane ariko atinya kohererezwa ubutabera bwa leta zunze ubumwe za amerika bwatangiye kumukoraho anketi mu bihumbi bibiri na cumi wikileaks imaze gushyira ku karubanda amabanga y'umutekano ya leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi gushize minisitiri w'ubutabera wa leta zunze ubumwe za amerika jeff sessions yaravuze mu kiganiro n'abanyamakuru ko guta muri yombi julian assange biri ku murongo w'ibyihutirwa umuvugizi wa polisi y'i londres yatangaje nawe ko assange azahita afatwa naramuka asohotse muri ambasade ya equateur n'ubwo bwose suwede yakuyeho impapuro mpuzamahanga zo mu burayi rero zo kumuta muri yombi
naho ku makuru avuga mu karere ka afurika leta y'igihugu cya sudani itangaza ko bashir perezida bashir yahisemo kutaja mu nama perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ategekanya kuba arimwo mu gisagara cya riyad ivyo kubera bashir adashaka kugira mirimo igenderanire hagati ya sudani na leta zunze ubumwe za amerika umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru muri sudani ahmed bilal yatangaje ko abategetsi ba leta y'ico gihugu babona ko ivyaha yegetsweko na sentare mpuzamakungu mpanavyaha vyotuma bitamworohera kubonana na perezida trump bilar avuga ko kubonana na, na perezida bashir vyoteza ibibazo perezida trump vyitezwe ko perezida trump afata ingingo nimba yo kura burundu ibihano mu vy'ubutunzi amerika yafatiye ubwa mbere sudani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi amenyesha ko hamwe yobonana na perezida bashir ivyo vyogira ingaruka kuri iyo ngingo perezida bashir arondegwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byaha by'ihonyabwoko ibyaha byo mu ngwano n'ibyaha bityoza agateka ka muntu yagirizwa kuba yakoze mu ntara ya darfur leta ya sudani yatangaje mu gitondo cy'uno munsi ku wa gatanu ko perezida bashir atazokwitaba inama hagati ya amerika n'ibihugu by'abarabu bivuga ururimi eh, bifise idini rya kisilamu ku mugwa mukuru wa arabiya saudite riyad aho vyitezwe ko perezida trump ashikiriza ijambo ku mwizero wiwe w'idini rya kisilamu rirangwa n'imigambi y'amahoro raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ivuga ko inteko zishyigikiye leta y'igihugu cya sudani eh, yo mu mpanuko zishe abasivili ijana na cumi na bane hagati y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gisagara ca yei raporo y'igisata kijejwe agateka ka muntu mu biro vy'ishyirahamwe onu muri sudani yo mu mpanuko hamwe n'ibiro vy'ishyirahamwe onu bite- bijejwe agateka ka muntu yasohowe uno munsi ku wa gatanu iyo raporo irerekana kandi ukurasa abasivile mu buryo butarobanura gusahura no guturira amatungo y'abasivile no gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu harimwo abariko bahunga ugutana mu mitwe ishyirahamwe onu rimenyesha ko ivyo vyaha ari ivyaha vyo mu ngwano canke ivyaha bityoza agateka ka muntu ishyirahamwe onu rivuga ko ivyo vyaha bikeneye itohoza iyo raporo y'ishyirahamwe onu itangaza ko gutana mu mitwe kwadutse igihe inteko zishyigikiye leta zakurikirana riek mashar yahoze ari cegera ca perezida muri iki gihe adacana uwaka na perezida salva kiir muri rusange yeyi ni igisagara caranzwe n'amahoro ishyirahamwe onu rimenyesha ko icyo gisagara kirimwo abantu bari hagati y'ibihumbi amajana abiri n'ibihumbi amajana atatu bava mu bwoko butandukanye ubwicanyi mu gisagara cya yeyi bwafatiye ku bwoko radiyo ijwi rya amerika i washington dc mwandanya kudukurikirana mu makuru twabateguriye radiyo ijwi ry'amerika ni kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari inteko ishinga amategeko y'u rwanda uyu munsi yatoye abadepite bazaruhagararira mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'afurika y'iburasirazuba umuryango eac basimbuye abari barangije manda umunyamakuru wacu i kigali asumuta kaboyi araduha inkuru ni amatora yabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko hano i kigali inteko itora yari igizwe n'abadepite n'abasenateri mirongo icyenda na batatu ku ijana na batandatu bagize inteko mu badepite icyenda batowe harimo abari basanzwe muri iyi nteko ya gatatu y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba manda yabo itararangira mu bari basanzwe bari muri iyo nteko bane baturuka mu muryango wa fpr inkotanyi abo barimo petero celestin rwigema martin ngoga na oda gasizigwa fatuma ndangiza we yinjiye bwa mbere muri iyi nteko ishyaka peri na psd bombi batanze umukandida umwe ubahagarariye imyanya ine isigaye yatorewe abahagarariye urubyiruko abamugaye ndetse n'abagore ku batowe binjiye mu nteko y'umuryango wa afurika y'iburasirazuba abavuganye n'ijwi rya amerika batangaje ko bafite intego yo kurangiza ikibazo cy'impunzi z'abarundi zahungiye hirya no hino mu bihugu bigize iyi nteko uyu ni depite rwigema pierre celestin wo mu ishyaka rya fpr ni ikibazo kiduhangayitse kandi kitugoye ariko kugikemura nanone ntabwo byoroshye hatarimo ubushake bwa buri gihugu ubwo rero uko nongeye kugira amahirwe yo gusubirayo kandi nkaba nari muri komisiyo politiki ndibwira ko nzanayigumamo tuzongera tugishyireho umwete twatanze raporo dutanga za ntozo zijya muri samiti inama y'abaperezida ndizera ko izanabiju ubwo nabo bafite icyo bazabivugaho mu badepite bagize umuryango wa afurika y'iburasirazuba hari n'abasanga ikibazo cy'uburundi kirushije cyane imbaraga ubushobozi bw'inteko ya afurika y'iburasirazuba bo bagasanga umwanzuro w'iki kibazo cy'uburundi wava ahandi depite martin ngoga na depite fatuma ndangiza bombi bo mu ishyaka rya fpr ngira ngo ikibazo cy'impunzi cya mbere nk'u rwanda mu rwego rwa east african community nk'uko nabivuze ni ukuzareba hariya amasezerano yagiye asinywa amahirwe aha abaturage ba east africa harimo n'icyo kibazo gukemura icyo kibazo cy'impunzi tugakora ubuvugizi kugira ngo ayo masezerano yubahirizwe ariko urwego rubifitiye ububasha ni urwego rw'abakuru b'ibihugu eyara aho bibaye ngombwa dutanga umusanzu byarabaye muri iyi nteko iriho isoza manda ndibwira ko nibiba ngombwa no mu gihe kiri imbere bizakorwa ariko ikibazo cy'uburundi kirimo inzego nyinshi zisumba eyara muri iki cyumweru minisiteri y'impunzi yari yagaragarije komisiyo y'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko ibibazo byatejwe n'impunzi u rwanda rwakiriye hakurikije imibare itangwa na minisiteri ishinzwe ibibazo by'impunzi mu rwanda impunzi z'abarundi zahungiye ku butaka bw'u rwanda ubu zirabarirwa mu bihumbi mirongo cyenda minisitiri serafina mukantabana asobanurira abadepite bagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe iby'ingengo y'imari yavuze ko iki kibazo kitoroheye leta y'u rwanda ufite ikibazo cy'ubutaka bwo gutuzaho izo mpunzi imahama habaye hatoya rero n'abanyekongo nabo kubera ko barabyara abana bamwe bagakura bakeneye kuva mu mazu naho dufitemo ikibazo cy'ubutaka ku buryo ngo bakomeje kuba benshi cyane biragenda gute ni ikibazo tukiga kuko ubutaka bwo ntabwo ari elasitike ntabwo ari ikintu ukurura ubu ngubu ikintu turi gukora ni ugushakisha uburyo hahinduka uburyo bw'imyubakire wenda nk'amashuri n'amazu akomeye akubakwa muri etaje bityo tukunguka ubutaka bukeya ikibazo cy'inkwi nacyo kiri mu gikomerezo mpunzi ziri mu nkambi leta y'u rwanda ivuga ko igiye gutangiza uburyo bwo gukoresha gaze nk'ingufu zo gutekera impunzi kubera ko inkwi zisanzwe zikoreshwa ari nyinshi cyane minisitiri mukantabana serafine ari imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ibya bije yavuze ko buri mwaka hatangwa miliyari ebyiri mu gushaka inkwi zikoreshwa mu mpunzi ishami rya loni rishinzwe impunzi ryo ryemeye gushaka amafaranga yo kugura iyi gaze buri mwaka cyakora ikibazo cy'ibindi bikoresho byifashishwa na gaze kikaba kitaraboneka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru inama ya cumi n'umunani y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu byo muri afurika mu seruko ejo izokoranira i dar es salaam umumenyesha amakuru wacu pierre claver niyo nkuru ari ku mugwa mukuru wa tanzania aratubwira abamaze kuhagera intumwa za leta y'u Burundi zamaze gushika i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ca Tanzania ahategekanijwe kubera inama igira cumi n'umunani y'abakuru b'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko izo nazo zirongowe n'icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Ndimwo ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire Alain Emenyamitwe hamwe n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe vyo kumenyesha amakuru Willy Nyamitwe intumwa zibanziriza abakuru b'ibindi bihugu nk'u rwanda hamwe n'ubuganda nazo zamaze gushika harimo abashikiranganje bajejwe yinjira ry'ivyo bihugu muri afurika y'ubuseruko canke abandi bakozi bakuru muri ubwo bushikiranganje hamwe n'abaserukira ivyo bihugu umukuru w'igihugu c'ubuganda mbere yoweri kaguta museveni niwe azoca ashikirizwa uburongozi bw'uwo muryango mu kiringo c'umwaka wose aza basubiriye umukuru w'igihugu cya tanzania jean pombo magufuri haramaze gushika kandi n'abandi baserukiye ibihugu n'amashami mpuzamakungu nka onu hamwe n'ibihugu vya buraya na amerika iruhande yabo hari n'intumwa z'urunani senarede rutavuga rumwe na leta y'uburundi abo barongowe n'utwara urwo runani share nditije babwiye ijwi rya amerika ko bazanywe no gutuma umuhuza mu biganiro vy'abarundi benjamin mukapa ijambo yobabwirira abo bakuru b'ibihugu muri ubwo butumwa harimo ko bugondoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi akitaba ibiganiro hamwe no yohagarika umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro icya kabiri twamushikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe ejo nibatiga icyo kibazo cy'u Burundi biba byerekanye yuko abo bakuru b'ibihugu nabo nyine baduhebye ikibazo cy'u Burundi batakicitayeho abarundi rero bazoca bimenya ikindi twamushikirije twavuze tuti none ku biganiro bitariko biratera intambwe ukaba wavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse tukayatira ku mukono ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika uno munsi atakintu na kimwe cyerekana yuko nkuru nziza zo kwemera ko tuganira kandi tukaba turumvikana tutarumvikana n'ibyo tuzoganira ni mu gihe ibiro by'umuhuza mu matate y'u Burundi Benjamin Mukapa byemeje ko umuhuza yatumiwe kugira ngo ashikirize icegeranyo caho agejeje igikorwa yahawe n'abo bakuru b'ibihugu co kuba umuhuza mu matate ya politike ari mu Burundi na mugenzi we Yoweri Museveni perezida w'Ubuganda naho ku rutonde bitagaragara ivyo biro vyavuze ko umuhuza muhuza azoshikiriza ico kibazo mu nama ariko mu mwiherero wabo bakuru b'ibihugu mu kwezi kwa kabiri inyuma y'ivyo biganiro vyabereye yarusha uwo muhuza yari yifoje ko hoba inama nk'iyo y'abakuru b'ibihugu ku kibazo c'u Burundi There is an imperative need
atengeye gusaba ko hatumwa ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko kugira ngo bafashe gutorera umuti intambamyi nabonye zibangamiye amahoro n'umutekano kandi zinatuma ibiganiro bidatera imbere aticomora nuko nka mwese mu butandukane bwanyu muhuriza ku muzi hamwe n'ubugizi bwa nabi buhari reka n'icyatumye haduka amatati ati ndizera neza ntakekanya ko ivyo ari byo bizoganirwa ko mu biganiro byose bizoba remain the basis for the next
abo batavuga rumwe na leta bamenyesheje ko iyo nama ishobora kuvamwo urukiza cyangwa umwiheburo ku barundi ni inama e, tuzigamo vyinshi e, kandi e, ishobora kuva umwiheburo mwinshi cyane ku barundi atari kuri twebwe gusa twibutse ko muri iyo nama igira cumi n'umunani y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yo kuri uyu wa gatandatu rizoba ribaye ijya mbere umukuru w'igihugu ca sudani y'epfo salvakir yakigwa iruhande y'abagenzi we pierre clave niyo nkuru i dar es salaam ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze pierre clave niyo nkuru kuri iyo nkuru abanyeshuri icyenda b'abarundi bari muri kaminuza zo mu gihugu cya turukiya birukanywe baregwa ko bakoranye n'amashyirahamwe leta ya turukiya yagiriza uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi hamwe n'iterabwoba mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na ambasaderi joel nkurabagaya amubaza uko bimeze ubwa mbere na mbere hoho ngira mwarabyumvise ko aha muri iki gihugu cya turiki habaye abashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka uheze aho naho hakaba hari mu kwezi kw'indwi mu nyuma yaho rero harabaye ingorane nyinshi ntoronka n'akanya ko kudondagura muri izo ngorane harabaye ingorane zijanye n'amashure n'abanyeshure bari mu mashure yari mu minwe y'abagirijwe ko bafise uruhara muri iryo geragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi ibyo byatumye mbere amashuri ya kaminuza atari make agera ku icumi n'atanu y'ubugagwa aho rero mu gatahura y'uko iyo amashuri angana gutyo yugawe ibikurikira ni uko abari muri yo baca baja mu ibarabara ariko leta yaragize uko ishoboye abanyeshure bagize amahirwe bamwe bamwe eh, leta yarashoboye kubaronkera ayandi mashure eh, eh, abatagize amahirwe nabo bamwe barafunzwe abandi eh, ba- ba- barirukanywe barasubizwa mu bihugu Ivya- byabo ivyaha bagirizwa n'ibihe Eh, mu bisanzwe nk'uko um, byagiye birandikwa mu nyamakuru bitari bike mbere bamwe bamwe bakaba bagiye bara- ba- bari basanzwe babizi aha muri tiriki abanyeshure eh, baje mu buryo butandukanye hariho abaje n'ama eh, n'amabuse ya ya leta ibyo bita cooperation bilaterale hariho n'abaje eh, ku buryo eh, prive donc birihira bo nyene baka baka amashure ba- bafite amafaranga bakaza bakiga hariho rero n'abandi ba- bazanywe n'abagira n'abo twita abagira neza eh, amafondasiyo atari make canke akagwi k'abantu canke umuntu ugasanga eh, agiye nko mu gihugu runaka asanze abanyeshuri babiri batatu ba- canke barenga bari mu ibarabara mugabo bari bafise chance yo kwiga akaca bafa donc amufata akamurungika akaza kwiga abirukanywe abirukanywe bari mu mirwi iyihe mwatubwiye imirwi itatu abaje baronse bourse privé eka abaje muri mu vyerekeye imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri eka n'abaje baronse ah, imfashanyo y'ayo mafondasiyo abanyeshuri bariko barirukanwa ari mu murwi uyiwe abanyeshuri bariko barirukanwa nabari muri mu- muri ayo mashure yugawe abo nabo ahanini akaba ari abo baje eh, mu buryo bwo kwimenya bo nyene abandi nabo bazanywe n'abo twita abagira neza nibo eh, wasanga abashinzwe umutekano abashinzwe sekirite bagira amankete bagasanga umunyeshure kanaka yashitse ngaha azanywe eh, n'umugiraneza kanaka uwo mugiraneza rero basanze ari umwe muri abo ba- ba- bafise uruhara muri iryo geragezwa ryu- ryu- ryu- ry'utembagaza ubutegetsi uwo munyeshure baca bamufata nawe nyene nk'uko eh, ari umwana wabo ku ruhande rwa ambasade y'uburundi muri turkiya hari ikintu mwigeze mukora kugira ngo musigure niba abo banyeshuri batakorana na- n'abo ba- n'ayo mashirahamwe aregwa ko akora ibitero vy'iterabwoba ku ruhande rwa ambasade y'uburundi twarakoze ibitari bike mbere bimwe bimwe tukaba twabikoranye eh, n'abagenzi eh, ba- ayandi ma- abandi ba- ayandi ma ambasade murashaka kuduha igitigiri c'abanyeshuri b'abarundi bamaze kwirukanwa abanyeshuri bose hamwe eh, harimo n'aba- na- na- n'abo- na- n'abagira birukanwe uyu munsi bari kuri aeroport eh, bose hamwe baragera eh, ku banyeshuri icyenda bane baramaze gushika mu burundi kandi haraciye igihe abandi batanu eh, bari kuri aeroport ngira uwo bamaze ku- kurira indege muri rusangi abarundi b'abanyeshuri bari muri iyo mirwi itandukanye eka yaronse eh, imfashanyo yo kuja kwiga mu buryo butandukanye bose hamwe ni bangahe mu by'ukuri biragoye biragoye ku kuvuga igitigiri cy'abanyeshure ahubwo iyo mumbaza muti abanyeshure baje eh, mu buryo mm, eh, twita cooperation bilaterale ni bangahe abo nibo du- duheza tukamenya rero eh, kugeza kuri uno munsi eh, abanyeshure dufise igitigiri cabo c'abaje mu- mu- mu- mu- mu buryo bwa cooperation bilaterale ni abanyeshuri bagera mirongo ku mirongo indwi duharuye guhera mu- mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubwo rero mumukurikiranye iby'abo banyeshuri b'abarundi bigaga muri turikiya noneho tujye rero mu birebana na siporo mu byo mu rwanda no mu burundi muri iyi wikendi hateganijwe iki mu rwanda tuba ariho duhera jean claude munyandinda turi kumwe kuri telefone jean claude we shampiyona y'umupira w'amaguru ni ni kimwe giteganijwe muri iyi wikendi I- umupira ubona ushyushye ukomeye abafana bategereje ni uwuhe
Eh, urakoze cyane toma nababwira ko imikino yakomeje kuri uyu munsi ni ukuvuga ko bakinaga umukino wa makumyabiri na karindwi umunsi wa makumyabiri na karindwi wa shampiyona bivuze ko hasigaye iminsi itatu yonyine kugira ngo shampiyona irangire ariko yarangira yagira ikipe ya Rayon Sport yo yamaze kwegukana iki gikombe kuko yacyegukanye ubwo yatsindaga Mukura Victory Sport ejo bundi kuwa gatatu ariko rero ntibyabujije ko shampiyona ikomeza aho uyu munsi habaye imikino itanu aho polisi fc yatsinze sunrise bitatu kuri bibiri i nyagatare apr fc na as kigali ziranganya kimwe kuri kimwe ku stade ya kigali i nyamirambo musanze itsindirwa ku kibuga cyayo cy'ubworoherane n'amagaju ibitego biri kuri kimwe indi kipe yatsinze biri kuri kimwe ni etenserivisi yatsinze marine kuri stade umuganda ibitego biri kuri kimwe nyine hanyuma kirehe nayo itsindirwa iwayo na bugesera ibitego biri kuri kimwe imikino isigaye kuri uyu munsi wa makumyabiri na karindwi w'imikino ni itatu izaba ku munsi w'ejo aho espoir izakira kiyovu siporo i rusizi pepiniyeri igakina na kiyovu na leon siporo pepiniyeri izakina na leon siporo hariya ku kibuga cyo ku ruyenzi hanyuma undi mukino uhuze mukura vitori siporo na gicumbi kuri stade ya huye i butare hateganijwe rero n'isiganwa mpuzamahanga ryo kwirukanka ku maguru marato
iryo siganwa nyine rirahari marato y'amahoro iba buri mwaka ni ukuvuga ko harimo ibyiciro bitatu nk'uko bisanzwe hari abasiganwa marato yuzuye ibirometero mirongo ine na bibiri abo barahari higanjemo n'abaturutse hanze y'u rwanda harimo n'abanyakenya basanzwe bazwiho ubuhanga mw'uwo mukino hari abazasiganwa kimwe cya kabiri cya marato ni ukuvuga ibirometero makumyabiri na kimwe naho harimo ishiraniro ko harimo abakinnyi basanzwe nyine bazi mu marushanwa haba mu rwanda no hanze hakaba n'abandi bazasiganwa byo kwishimisha nabo icyo cyiciro gihoraho icyo gihe ndetse ho nta nubwo batanga ibihembo niho usanga harimo abantu bo mu ngeri zinyuranye harimo n'abo dusanzwe tuzi mu myanya y'ubuyobozi ndetse hari n'amakuru yavuze ko hari n'abayobozi bakomeye bo mu gihugu cya kenya ndetse no mu rwanda bazitabira iyi marato y'amahoro muri urwo rwego rw'abishimisha nguko uko isiganwa rimeze ariko hari n'imikino yo gusiganwa ku magare aho ejo hazaba icyiciro cya gatatu cya rwanda sayikiringi kapu aho hazaba hibukwa abayobozi cyangwa se n'abandi bantu bigeze kugira uruhare rukomeye muri siporo y'amagare bazize jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane iryo siganwa ry'amagare rizava muhanga rijya rutsiro
niko bimeze rizava urebye icyerekezo ni ukuva mu majyepfo yerekeza iburengerazuba ariko twavuga ko ahubwo ari ruhango karongi kuko abagabo amakipe nyine y'abagabo bamenyereye amarushanwa bazahera ruhango bazi muhanga bajya i karongi ariko hakaba n'azabahagurukira i muhanga bajya i karongi direkite cyane cyane abatoya bategereje ku myaka makumyabiri ndetse n'abakobwa b'abangavu abo nibo bazahagurukira i muhanga bajya i karongi ariko abandi bo bazakora intera ndende yo kuva mu ruhango bazi muhanga bajya i karongi ariko ndetse banazenguruka inshuro cumi mu mujyi wa karongi bivuze ko naryo rushanwa ritazaba ryoroshye aho amakipe icyenda yose azaba yaserutse bigaragara ko hari n'iterambere ryabayeho kuko mbere wasangaga ari nk'amakipe atanu atandatu aseruka ariko noneho hari andi makipe mashyashya yiyongereyemo ku buryo amakipe azaba ari icyenda aturutse mu duce tunyuranye tw'u rwanda jean claude munyandinda urakoze cyane dukubitira mu burundi naho dutega amatwi evariste nzikobanyenka evariste wiriwe
wiriwe neza fide watubwira ibintu bitegekanijwe ku bijyanye n'inkino mu mpera z'iyindwi mu burundi muri make
mu mpera zino ndwi nta nkino haba umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere zitegekanijwe ni ukuvuga ko izo nkino zabaye hagati miliyoni ndwi kuva ku munsi wa kabiri aho rero biboneka ko umuguri deridike burundi siporo foru afurika mu cyicaro cya mbere uzaba warabaye uwa mbere kuko gushyika ubu ufite amanota mirongo itandatu n'atanu mu gihe uwukurikira atletico ufite amanota mirongo itandatu ikindi umuntu yamenya muri higanwa ry'uno mwaka ni uko umugwi vitaro wari ugize iminsi wikurikiranye mu gutwara igikombe mu cyicaro cya mbere ugaserukira burundi mu migwi yabaye iya mbere iwayo uno mwaka ataco wakije uri mu kibanza cya gatatu n'amanota mirongo itanu n'ane umugwi kandi wari unakuwe no mu ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ni ukuvuga yuko umwaka umugwi vitaro utazoserukira igihugu umugwi bisa n'uko byamaze kugora cyane usa n'urangiza muzinga umugwi wa gisirikare muzinga ubu ni wa nyuma ufite iminota mirongo ibiri ni mu gihe abantu benshi bidoga bavuga ko buri musirikare buri kwezi amafaranga magana atanu yo gushyigikira uwo mugwi ubu batangazwa no kubona bakorose mu cya kabiri cyigana umupira w'amaguru urakoze ari evariste nzi ko banyanka aha niyo turangirije amakuru twari tubafitiye kuri saha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo na tomasi kamirindi maze rero turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu radiyo y'ijwi ry'amerika kandi mugire wikendi nziza